iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyane itanga ishaka kaze neza My brothers and sisters, the word of the Lord is truth and guides us in all our ways. Let us turn to our Father in heaven and ask Him to hear these prayers and all our many prayers.
uwo ni papa francisco ariko asoma misa ya nyuma aho yari karaheraheza urugendo rwiwe hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu turabafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi ayo makuru tugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana
makuru tuyahere kuri inkuru ya papa mu rugendo rwiwe hano muri leta zunze ubumwe za amerika papa francisco francisco ejo ku munsi wa mungu yarahimbaje imisa mu gisagara cya philadelphia muri leta ya pennsylvania aha muri leta zunze ubumwe za amerika imisa yitabwe n'abantu isinzi iyo misa niyo yaseze- yasozereye urugendo rwiwe hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri mikoro turi kumwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi Eugenie muratwumva ndakumva royeze Eh, wotubwira mu ncamake ibyaranze urwo rugendo ku munsi wago wa nyuma
Ubu nk'uko bivuze uyu munsi nibwo eh, papa francisco yashoje uruzinduko rwe rw'iminsi itanu yagiriraga inaha muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi ku cyumweru yahere- mu gitondo saa tatu n'iminota cumi n'itanu yari ari mu nama n'ababishopu hanyuma saa tanu yari ari kuri gereza asura imfungwa abonana n'abafunze abonana n'imiryango eh, abo ngabo bahemukiye bose yabaganirije hanyuma aranabaramutsa arabahobera hari abamusabye umugisha aba- umugisha nk'uko bari babyifuje hanyuma nimugoroba ah, mu masaa kumi yasomye misa nyine iyo misa bavugaga yashoje eh, igitaramo cy'umuryango yubire y'umuryango yari iteraniye hariya ihuje abantu barenga baturuka mu bihugu birenga ijana Ah, ubwo rero iyo misa yagenze neza abantu bose babonaga bishimye ah, bayatanze ubutumwa bw'urukundo nk'uko bisanzwe ati twese turi abavandimwe Ah, ati uyu mujyi rero nk'uko babivuga umujyi wa philadelphia ngo urangwa n'urukundo Ah, iyo nama rero nako iyo misa yabaye ikaba yagenze neza nk'uko abantu bose babyifuzaga yewe ni ikintu cyatangaje ha- abantu buri muntu wese wari uhari yahagiwe uwashoboraga uwashakaga guhazwa cyangwa se umukirisitu wifuza guhazwa yahagijwe ku buryo n'abari barimo kuririmba rwose baririmbye neza cyane bakomeje umurimo wabo ariko baza kubahaza nyuma nyuma birakomeza nyine nku- kandi ntibisanzwe ubusanzwe mu- mu misa yo mu kiliziya gatolika watubwiye yuko yabonanye n'abasenyeri ba ekereziya katolika muri icyo gisagara cya philadelphia woba warashoboye kumenya icyo bavuganye aho byari mu mwiherero ntabwo twamenya icyo bavuganye ariko icyo tuzi ni uko baba barimo gutegura nk'izo nama ziba ziba z'imiryango Ah, nk'ubu bavugaga ko muri muri misa bavugiyemo ko ah, hari imiryango itanu izaturuka ku migabane itanu y'isi izajya mu yindi nama izaba inama itaha y'umuryango izaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikabera i Dublin ku buryo rero ngo hari umuryango uzava muri afurika hari umuryango uzava mu gihugu kimwe muri za za amerika hakaba uba uzava mu birwa bya shipure no muri australia no muri siriya abo abo ba- bari bateraniye mu misa rero mu- bari ba- mu- muri iyo miryango abari bahari uyu munsi bamuhaye impano buri muryango wagiye hari imiryango yagiye ihagarariye indi imuhaye impano bamubwira ko ari ikimenyetso cy'urukundo ku buryo wasangaga buri wese yanezerewe buri wese yari yishimye kandi ikindi nakubwira ni uko nta muvundo wari uhari ibintu byose byose byagenze neza nta muntu wakomerekeye ntawishwe n'imyota bari bazanye amazi ahantu hose ahari ibintu byose byari biri mu mutuzo kandi ubona abantu bose bishimye ikintu gikomeye gusa cyagaragaraga ni uko hari umutekano urenze ariko kandi ukabona ko umutekano iyo ubuze bitera ikibazo ariko nanone waba hakaba ikindi hari hari abantu uruvunganzoka ku buryo umuntu atabona agahapfumurira imihanda yose ifunze ubona nyine abantu bakora ingendo ndende cyane kugira ngo uzabashe kuzenguruka ku imihanda urabyumva baba bayifunze nyine kugira ngo papa abone ahanyura
urakoze ejeni kuri iyo nkuru waduteguriye urakoze nawe
hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko abayobozi b'isi bagifise byinshi byo gukora kugira ubukene buhanze isi buranduranywe n'imizi ibyo perezida obama yabimenyesheje ejo ku munsi wa mungu amaze umwanya muto ashyitse mu gisagara cya new york aho agiye kwitaba inama ya bose ya onu inama yahawe icivugo cy'iterambere rirama perezida obama amenyesha ko imiliyoni zishika amajana umunani z'abantu ku isi bagizwe n'abagabo abagore n'abana babeshejweho n'amahera ari munsi y'idolari y'urudolari rumwe n'amasenti mirongo ibiri n'atanu y'abanyamerika ku munsi ati birateye agahinda perezida obama ahamagarira abategetsi bose bo ku isi baje kwitaba iyo nama ko bavaho bagize icyo bafunditse mu kurwanya ubukene ku isi ati turashobora kwishima ko hari icyo tumaze gukora ati ariko nta ntitwoca duterera agati mu ryinyo mu gihe abana cumi n'umwe bapfa ku munsi ku munsi bicwa n'icyo dushobora gukinga igihugu cy'ubufaransa cyamenyesheje ko cyagabye ibitero byacu vya mbere by'indege ejo ku munsi wa mungu ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya islamiste muri siriya ubufaransa kandi bumenyesha ko bwagavye ivyo bitero inyuma y'indwi zibiri indege zabwo zari zimaze zigendereza zigenzura ikirere co muri siriya ivyo perezida francois hollande w'ubufaransa yabibwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mungu aho yari ari ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu oni i new york ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika yamenyesheje ko indege zitandatu z'ubufaransa zateye amabombe aho abagwanyi b'umuhari wa leta ya islamiste basanzwe bagirira imyimenyerezo hafi y'igisagara citwa deir ezor kiri mu buseruko bwa siriya minisitiri wa mbere w'ubufaransa manuel valls nawe yamenyesheje ko bagavye ivyo bitero kugira bikingire amakuru ava mu biro bikuru mu biro vya perezida François Hollande amenyesha ko ivyo bitero ubufaransa bwabikoze ku gatwe kabwo batari kumwe n'izindi ngabo zirongowe na leta zumwe za Amerika zisanzwe nazo ziriko zitera ibitero mu gihugu ca Iraq na Syria imbere yaho ubufaransa bwari bumaze igihe bugaba ibitero by'indege ku bagwanyi b'abajihadiste muri Iraq bukaba bumaze kugira ibitero bishika amajana abiri na cumi na bitanu ku bitero ibihumbi bine n'amajana atanu bimaze kugirwa n'ingabo mvamakungu zose ziri muri ako karere igihugu cya iraq cyamenyesheje ko kigiye guhanahana amabanga yo kugendereza mu bya gisirikare n'amakuru y'umutekano hamwe n'ibihugu bya siriya irane n'uburusiya aho ni mu ntumbero yo kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya islamiste umuvugizi wa minisitiri wa mbere haider al abadi yamenyesheje ko uwo mugwi w'ivyo bihugu wo kugendereza uzokwibanda cyane cyane ku gukurikiranira hafi uruja n'uruza rw'abo bakora iterabwoba babone kubaca inguvu vyoroshe nta byinshi vyamenyeshejwe kuri uko gukorera hamwe kw'ivyo bihugu ariko ikigaragara ni uko uburusiya bugiye kugira uruhara runini muri ako karere uburusiya mu minsi iheze bwararungitse indege zo mu ngwano n'ibindi bikoresho vya gisirikare ku kambi iri muri siriya ico igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kibona ko ari ugukingira inyungu zaco zisanzwe ziri muri siriya ariko sekreteri wa leta wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry we yamenyesheje ko ikintu nyakuri uburusiya bugamije gushika ko muri ako karere kitaratomora neza taratomoka neza sekreteri wa leta wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yamenyesheje i new york ko ako kigoro ku- ko kugomba gukorera hamwe bakwiye kugakora babiteguye neza
urakoze ariwizi bigirimana amakuru yo mu biyaga binini muri iyi ndwi iheze leta y'u Burundi yarasohoye itegeko rizoshiraho umugwi ujejwe ukuntu ibiganiro by'umwumvikano hagati y'abarundi byotunganywa ikamenyesha kandi ko abari mu mugwi senarede batazotumirwa muri ivyo biganiro abo mu mugwi senarede utavuga rumwe na leta y'u Burundi bo bariyamiriza uwo mugambi wo gutegura ivyo biganiro bakavuga ko ari inkinamico mu kiganiro muri isanga cyateramijwe na mugenzi wacu frederic nkundikije yatumiye abahinga mu bya politike bakurikiranira hafi ibibazo byo mu burundi muri bo hakaba harimwo innocent bano innocent bano akaba ari kandi umunywanyi w'umugambwe cndd yatumiye kandi na ndorimana semana umuhinga mu bya politike hamwe na cimpaye pancras aserukira umugwi sinarede dutege amatwi kimwe mu bibazo mugenzi wacu frederic nkundikije yababajije mu kiganiro muri isanga E, ikintu mubona cokorwa kugira ngo amahoro mu Burundi agaruke eka abarundi ntibasubire kuza baricwa buhongo e, ikintu cokorwa kugira ngo n'ivyo biganiro abatavuga rumwe na leta n'abavu- na, na leta y'u Burundi eka birinde amajambo yotuma n'ivyo biganiro bidatangura ikintu cokorwa n'ikihe mushikanahe Norimana Eh, urakoze cyane gusa kugira ngo amahoro aboneke mu by'ukuri uburundi nyakubahwa perezida petero nkurunziza niyegere abo barundi bagenzi be bitwa sinarede baganire bamwe bemere be- sinarede yemere ubutegetsi bwa petero nkurunziza nkurunziza nawe yemere sinarede ko ari umurwi umurwanya baganire hanyuma Ego, me- abaturage nabo turabasaba kutaba ibikoresho mu by'ukuri by'abanyapolitike murakoze murakoze cyane rwose nawe mushikanahe Innocent Bano uh, mu gusozera nashaka ndabaza ico kibazo ikintu cokorwa mutisunze imigambwe eka ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo ivyo biganiro bitangure eka amajambo aturira yose ave mu nzira abarundi batunge batunganirwe n'ikihe jewe nabanje gushimira gushima cyane iyo komisiyo yagiyeho kugira abarundi bashobore kuganira abarundi ku ngorane zabo bafite nibaza ko ikibazo kizotorerwa inyishu n'abarundi bonyene hama nkasaba nabo baba muri senarete babanze bemera ko ari abarundi hanyuma nibamara kwemera ko abarundi baze kwicara hamwe n'abandi barundi hanyuma ikibazo gitorerwe hagati mu gihugu bayage bari kumwe ari abarundi ata abanyamahanga barinze kuza barabaza inyuma Murakoze.
mushikanahe kimpaye namwe mu kanya gato cyane musozere kuri ico kibazo hokorwa iki amajambo aturira ave mu nzira eka abarundi batunge batunganirwe icyo kugwa ni uko hagomba kuba ibiganiro hagati ya petero nkurunziza na senarede humvikana ingene uburundi bugaruka mu nzira ya demokarasi ingene haje intwaro ufata kibanza iyo ntwaro itunganya amatora utowe hakurikijwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'arusha aramutswe burundi
tuve mu burundi tuje mu rwanda muri iki gihe mu rwanda hari ubushuhe budasanzwe abahinga bavuga ko ubwo bushuhe butegwa hanini n'ihindagurika ry'ibihe haba ku rwego rw'isi ndetse no mu rwanda leta y'u rwanda rero irasaba buri munyagihugu wese gutera ibiti nibunibu ni bitatu mu rugo rwiwe inkuru ya asumta kaboyi ubushyuhe buriho muri iki gihe hari benshi bavuga ko bubaye ubwa mbere bukabije mu gihe cyose cyatambutse gushaka kumenya uko iki kibazo gihagaze ijwi rya amerika ryashatse ibisobanuro kuri dr rose mukankomeje umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibidukikije mu rwanda maze asobanura ko ubu bushyuhe bukabije bugendanye n'ihindagurika ry'ibihe haba ku rwego rw'isi ndetse no mu rwanda uyu muyobozi yavuze ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe ubushyuhe bwo mu rwanda bwiyongereyeho dogere irenga imwe isi ikaba ihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'ubushyuhe ku buryo ibihugu byose byatangiye gufata ingamba zo guhangana n'iki kibazo ngo ubushyuhe ntibuzagere kuri dogere ebyiri kuko hakwangirika byinshi mu rwanda aho imihindagurikire y'ibihe yongerewe n'ubwiyongere bw'abaturage aba bagenda bagabanya ubutaka buterwaho amashyamba bugasigara butuwe dr mukankomeje uyobora ikigo gishinzwe ibidukikije mu rwanda avuga ko iterambere naryo rifite ingaruka ku mihindagurikire y'ibihe iyo tuvuye muri nyakatsi twubaka nyine inzu z'amabati tugakoresha beto ubwo bushyuhe rero nabwo buguma mu ntuza muri iyo nzu noneho bwamara kuguma mu nzu byagera na nimugoroba bwabushyuye bugasa nkaho bwongeye gusubira hanze iterambere rero mu by'ukuri rifite ingaruka zikomeye ku buzima bwacu twabigabanya gute rero mu mazu dukoreramo twashyizemo za ibi- za air condition sinzi uko bazitamo ibintu bi- bi- Biza n'ubukonje.
biza n'ubukonje nabyo bi- bitwara amashanyarazi nabyo byohereza imyuka mu kirere nk'ubu ngubu dukoze uko dushoboye umujyi wacu tukawuteramo ibiti byinshi nibura ubu buso tutari bubone hanini hatunganye ariko tukabubona tu- buri wese mu rugo rwiwe hashyize nk'ibiti bitatu bine bitanu mu mujyi wa kigali honyine ubuso bungana na mirongo cyenda ku ijana buratuwe ubucucike bw'abatuye umujyi wa kigali cyangwa abawugenda bwatumye ubushyuhe buva kuri dogere makumyabiri n'enye na makumyabiri n'eshanu mu gihe gishize ubu muri iki gihe ubwo bushyuhe bukaba bugeze kuri dogere mirongo itatu na mirongo itatu n'imwe mu myaka mirongo ine ishize u rwanda rwari rutuwe na miliyoni zirenga eshanu ubu abanyarwanda bararenga miliyoni cumi n'imwe uku kwiyongera gukabije kuri mu bituma ibihe bihindagurika hakaza izuba ndetse n'ubushyuhe budasanzwe kuko abantu babyiganira ahantu hato kandi ari benshi ibi bihe hari bamwe mu batuye umujyi wa kigali bavuga ko aribwo bwa mbere babibonye kuva mu myaka yose yatambutse uyu mubyeyi wo mu kigero cy'imyaka irenga mirongo itanu namusanze yoga mu izuba munsi y'igiti akemeza ko mu gihe cyose amaze ku isi atigeze abona ubushyuhe nk'uburiho muri iki gihe ubu bushyuhe mbona ari bwo bukiza nanjye aho mba ndi hose mba numva nsa nsa cyane nkavuga yenda ni uburwayi naba mfite mu mubiri nsanga hariho ubushyuhe bwinshi burenze reka ntabwo niyo yose na supanete na- nyivanaho biba bikabize cyane ubushyuhe nayo bi- kuva nabaho nibwo nyumva ubu bushyuhe U- ukuntu tuvuga turavuga tuti yenda n'indwara zikiza yenda zaba zigiye kuza abahanga bavuga ko hatabayeho guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu minsi mike ingaruka zaba nyinshi cyane zitewe n'ubu bwiyongere bw'ubushyuhe ndetse n'uko amashyamba agenda atemwa hirya no hino kugeza uyu munsi amazi yabuze urumva nta no kubaho kwa mugani n'ahangaha mu mujyi hari n'indwara zijyana n'ibyo none se niba abantu bavoma amazi y'ibirohwa kubera ko amazi yabaye makeya ubwo hazaza n'izindi ndwara ariko igikomeye cyane ni ubu bushyuhe buzatuma n'ibindi byose bidashoboka niba imvura aho yakaguye mu kwezi kwa cyenda ngo abantu batere ikene buzaza niba abantu bateye bakabura imvura ubwo barahombye byanze bikunze tugomba kureba ukuntu iyi myuka ijya mu kirere twayigabanya kongera gutera ibiti ku ruhande rw'u rwanda kugabanya imodoka zifite imyotsi ndetse abantu bakaba bajya bagenda mu modoka zitwara abagenzi rusange no kugabanya ubwiyongere bw'abaturage guhindura imyubakire umuntu ntafunge hose byitaweho biri mu byagabanya ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka zabyo z'ubushyuhe bukabije zikagabanuka iki kibazo ntigihangayikishije u rwanda gusa isi yose ihangayikishijwe n'imihindagurikire y'ibihe mu nama izabera i Paris mu gihugu cy'ubufaransa mu kwezi kwa cumi na kabiri ibihugu bizigira hamwe uko byahangana n'iki kibazo gihangayikishije abatuye isi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ubu naho n'umwanya w'amakuru ya siporo mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere mu burundi umugwi vitalo niwe ari uwa mbere ku munsi ugira gatanu w'ihiganwa uwo mugwi umenyerezwa na gilbert kanyankore batazira yawunde ufise amanota cumi n'atanu kuri cumi n'atanu i bujumbura ni inkuru tugezwaho na evariste nziko banyanka
kuri uwimana ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa gatanu w'ihiganwa umuguvitaro niwe wari uwa mbere umaze gutsinda inkino zitanu wikurikiranya benjamin bikorimana arongoye umurwa ivitaro arashima ikibanza umurwa arongoye urimwo akifuza ko ukigumamwo gushika ihiganwa ry'uno mwaka rirangiye Eh, mu by'ukuri nk'uko eh, mumaze iminsi mubibona ni uko o, ubwa mbere umugwi wa vitaro twawusubiyemo cyane cyane tugakomeza icyo bita disipurine hanyuma abakinnyi b'umupira bakamenya intumbero icyo twifuza gushikako nicyo gituma mwarabonye yuko mbese ibibanza bimwe bimwe byagaragara yuko mu mugwi wa vitaro byari bisa n'uko bitameze neza twabisubirije aricyo gituma gushika ino saha umugwi wa vitaro ukiri uwa mbere muri iri higanwa ry'umupira ry'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico kibanza ca mbere mucakira gute ikibanza cya mbere mu by'ukuri turakinezererwa kandi twifuza ko twakigumamwo tukazakora ibishoboka byose kugira ngo dushobore kukigumamo mu guvitaro niwe wabaye uwa mbere mu higanwa ry'umwaka uheze uzoserukira uburundi mu higanwa rya afurika ry'imigwi yabaye iya mbere iwabo benjamin bikorimana amenyesha ko imyiteguro ari yose kugira umugwi vitaro uzoshike kure agasaba abawufasha kubandanya bitanga mu by'ukuri nk'uko mumaze iminsi mubibona twebwe turiko turitegurira kugira ngo mu mahiganwa ya afurika eh, tuzobe turi mu migwi ya mbere izoshika kure kandi izokwerekana ubuhinga bushasha mu mupira w'amaguru muri afurika umugwi wa vitaro ufashwa n'ihinguriro bioenergy ku mfashanyo y'ikigega c'isi kijanye no gukingira ibidukikije mu vy'ukuri hakaba hari n'abandi baduterera tukabasaba yuko eh, boshigikira cane umugwi wa vitaro kugira ngo umugwi wa vitaro uzushike kure eh, muri izi nkino zigiye gutangura za afurika zizotangura mu kwezi kwa kabiri mu gihe vitaro ari iya mbere mu higanwa ry'uno mwaka umugwi wa nyuma ni flambo de l'est wo mu ruyigi ufise inota rimwe kuri cumi n'atanu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rigiye guhagarara mu kiringo c'ukwezi mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi bamenyesha ko kuva kuri uno wa mbere umugwi inserukiragihugu w'abakuze utangura imyimenyerezo yo kwitegurira inkino zo gukuranamwo hagati y'imirwi nserukirabihugu kugira hazoboneke iyizoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe ca afurika hagati y'imirwi y'abakinira iwabo mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi zikazobera mu gihugu c'u rwanda izindi nkino zo gukuranamwo zizoba ari izo kurondera imigwi iserukirabihugu izoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe c'isi zizobera mu gihugu c'uburusiya mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda aho mugenzi wacu jean claude munyandinda nawe nyene agiye kudushikiriza amakuru ya sport yerekeye amahiganwa y'umupira w'amaguru mu rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda irakomeje hamaze gukinwa imikino itatu kuri buri kipe iri rushanwa ririmo kugaragaza umuvuduko wo guharanira amanota no gutungurana ku mpande zinyuranye ku wa gatanu w'icyumweru gishize amakipe abiri y'ibigugu ariyo polisi fc na apr fc yahuriye ku kibuga cyo ku kicukiro mu mukino wari utegerejwe n'abantu benshi umukino warangiye amakipe yombi aguye miswi igitego kimwe kuri kimwe apr fc niyo yabanje gutsinda ku gitego cya jean claude iranzi cyabonetse mu gice cya mbere cy'umukino igitego cyo kwishyura cya polisi fc cyinjiye mu gice cya kabiri gitsindwa na izayisonga umutoza wa polisi fc cassandre avuga ko abakinnyi be berekanye umukino mwiza wo ku rwego rwo hejuru nubwo babanjwe igitego urebye umukino uko wagenze ntabwo twatangiye neza ariko nyuma iminota nka mirongo itatu ya nyuma twagerageje sadi ya nyuma mu gice cya mbere twagerageje kujera match ariko muri iyo minota niyo twatsinzwe muri gitego ntabwo byaduciye intege twagerageje gukora nibaza ko uno munsi polisi yakiri umupira mwiza kurusha uwo musanzwe mubona muri iyi match hanyuma ikindi deuxième mitangira ngo mubonye ko twayihariye dushaka icyo gitego kukigombora icyo gitego imana tugiriye neza turanakigoma imana ishimwe cyane igitego wadutsinze cyari mu buryo buri tactique ni erreur y'itactique nari nabwiye ko bagomba gufunga amakuru wari cyane cyane kote ya iranzi batinze kuyifunga ku buryo yabushoteye kure iyo bahagera hakiri kare bumva ko byashoboka bashobora kuburokiya kuruwari me kugira ngo dugombore igitego nuko twavuga ati niba bishoboka ko muri shampiyona twakwitwara neza niba bishoboka ko twaba parmi les equipe ziri favori tugomba gutsinda equipe zikomeye me kugira ngo tunazitsinde tugomba kwaplika strategie twashyizeho ni nabyo twakoze me ikintu nashima cyane nashima abakinnyi ba polisi bitanze pe ku ruhande rwa APRFC umutoza Emmanuel Rubona umaze icyumweru kimwe gusa muri ikipe y'ingabo z'u Rwanda yemera ko umusaruro w'amanota ane mu mikino itatu udashimishije ariko ngo icy'ingenzi ni ukurushaho gukora cyane wari umukino mwiza nakunze igice cya mbere icya kabiri nibaza ko abakinnyi bararushye ntabwo bigeze babona umwanya wo kuruhuka iyo ni ingaruka yabyo ariko abakinnyi mu mutwe bari tayari ntabwo nibaza ko nahinduye cyane twavuyemo kodo wenyine nibaza ko akeneye kuruhuka n'abandi bakabona egisperiyanse y'umukino ntabwo ushobora kwishimira umusaruro iyo utakaje amanota atanu birababaza ariko nta kundi ni ukubifata uko biri noneho umuntu akagenda akora kurushaho ategura umukino kundi mu mukino wo gusiganwa ku magare ikipe y'igihugu y'u rwanda iri muri cote d'ivoire mu isiganwa rizenguruka icyo gihugu muri iri rushanwa rigizwe n'intera esheshatu ryatangiye ejo ku cyumweru timu rwanda ihagarariwe n'abakinnyi batandatu ari bo hadi janvier patrick byukusenge na hakuzimana kamera basanzwe mu ikipe ya benediction mu karere ka rubavu joseph biziyaremye na jeremy karegeya bo mu ikipe ya sine el mayi yo kwa mayaka ndetse na areruya joseph ukinira ami sportif y'i rwamagana tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball kuri iki cyumweru tariki ya kane y'ukwezi kwa cumi mu rwanda hazatangira irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo mu bihugu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri afurika zone 5 amakipe azitabira iri rushanwa ni cumi na atandatu harimo icyenda y'abagabo n'andi makipe arindwi y'abakobwa ku ruhande rw'amakipe y'abagabo amakipe azaseruka ni espoir basketball club na cercle sportif kigali yo mu rwanda city oilers na tiger head power yo muri uganda kenya post authority na ulinzi yo muri kenya urunani na dinamo yo mu burundi ndetse na water sports yo muri ethiopia mu cyiciro cy'amakipe y'abakobwa amakipe azahatana ni ubumwe basketball club na apel basketball club yo mu rwanda kcca yo muri uganda usiu na kenya post authority yo muri kenya tutibagiwe legazer ndetse na berco stars yo mu burundi yari claude munyandinda i kigali
imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
mu rugendo rwiwe hano muri leta zunze ubumwe za amerika papa francis ejo kuwa mungu yarahimbaje imisa mu gisagara cya philadelphia muri leta ya pennsylvania imisa yitabwe n'abantu isinzi iyo misa niyo yasozereye urugendo rwiwe hano muri leta z'ubumwe za amerika mu gitondo cya kare cyejo ku munsi w'imana papa francis yarabonanye n'abasenyeri ba ekereziya katolika mu gisagara cya philadelphia yabahamagariye kubandanya baba amaso mu gihe bamwe mu ndongozi za ekereziya katolika badomwa ku rutoki mu bikorwa byo gufata abana ku nguvu kandi ko hakwiye gufatwa ibihano bikomeye kugira bahashe iyo ngeso perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko abayobozi b'isi bafise byinshi byo gukora kugira ubukene buhanze isi buranduranwe n'imizi perezida obama ahamagarira abategetsi bose b'isi baje kwitaba baje kwitaba inama impuzamakungu ya oni ko bovaho bagize icyo bafunditse mu kurwanya ubukene ku isi igihugu cy'ubufaransa cyamenyesheje ko cyagabye ibitero byacyo vya mbere by'indege ejo ku munsi wa mungu ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya islamiste muri siriya ivyo perezida francois hollande w'ubufaransa yabibwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mungu ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu oni kiri i new york ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika igihugu cya irake cyamenyesheje ko kigiye guhanahana amabanga yo kugendereza mu bya gisirikare n'amakuru y'umutekano hamwe n'ibihugu bya siriya irani uburusiya mu ntumbero yo kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya islamiste igihugu cya irani kiriko gisaba ko igihugu cya arabiya sawudite cyosaba imbabazi kuri ba bantu bangana amajana indwi na mirongo itandatu n'icyenda baheruka gufira muri icyo gihugu mu gisagara ceranda cy'aba isilamu cimaka aho abo abo aho abo abayisilamu aho abayisilamu bari mu rugendo bamwe bagira buri mwaka muri icyo gisagara ibyo byamenyeshejwe na ayatola ali Kamenei ejo ku munsi w'imana ku rubuga rwiwe rwa interinete ati igihugu cya arabiya sawudite gikwiye kwemera uruhara cyabigizemo kigasaba imbabazi abayisilamu bose bo ku isi n'imiryango yabuze abayo amenyesha kandi ko ibyabaye bitazokwibagiranwa kandi ko ibihugu byahaburiye abanyagihugu babyo bizokurikirana icyo kibazo ndetse byagirize bisabe sentare mpuzamakungu guhana igihugu cya arabiya sawudite
arakoze aloyizi bigirimana adushikiriza incamake y'ayo makuru aho ni naho duhereje ibiganiro byo muri kino gitondo inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tubateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka imana ibahezagira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.